mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni mu dusangiye kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru n'uruhongore kama rwa ruvubu n'ibidukikije mu rutana mu burundi
turaronka abava bava mu bihugu byo hanze abava hano indani nubwo tubona neza yuko aha mu gihugu cyacu abakunda kuza kuraba gutembera muri uru ruhongore si benshi cyane haracakenewe inyigisho marc bakunda intwari ni umuyobozi w'uruhongore kama rw'igihugu rwa buruvubu mu burundi kuri gahunda kandi ibiganiro kira na kwa nyaburunga mu ruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu parc national de la ruvubu ibikoko byasubiye kugwira nyuma y'ibihe by'intambara nyamara rero ubuyobozi bw'uruhongore buvuga ko rudasurwa uko bikwiye umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze ari muyinga araduha ibindi bisobanuro uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ruhagaze ku buringanire bungana n'amahegitari ibihumbi mirongo itanu n'amajana umunani rukora ku ntara za muyinga cankuzo karusi na ruyigi ako karere gatunze ibikoko by'amoko menshi mariko bakunda intwari ni umuyobozi w'ubwo ruhongore turafise ubwoko bushika mirongo ine na bune bw'ibibyara ubwo bita mu ifaransa amamamifere iboneka cyane bwinshi ubona imbogo indonyi ajya amazi ya ruvubu nawe ntaribonekezayo imvubu tukagira kandi ubwoko burenga amajana abiri na mirongo ine na butanu bw'inyoni hanyuma tukagira kandi n'ubwoko burenga cumi na bune bw'amafi hajya mu mazi ya ruvu turasangayo inzoka zinini harimwo isato incira imamba n'ubundi bwoko butari buke bw'inzoka tugasangaho n'ibindi bikoko ingwe ingeregere isasu inzobe imbwebwe n'ibindi bikoko bitari bike kinwa silivesire umwe mu bahoze babana n'ibikoko muri icyo kibanza avuga ko hari ubwoko butari buke bw'inyamaswa bwahonejwe n'uruhigi ubu abisigura ari mu bakozi ba parake amoko y'ibikoko dufise kuko turarata imbogo turarata indonyi hari impongo hariyo n'inkoto n'ibindi byinshi muga harakenewe na bijya bikoko cyane cyane ibyo twari dufise byamazwe n'uruhigi rw'imbere y'ababirigi rwo ku kibirigi nk'akarorero hariho impongo bita inkorongo ikiriho kandi yari ihari je navutse mu mwaka wa mirongo itatu ico gihe zari hama hariho intare ntazikiriho hariho intuze imparage mbere aha mu buyogoma hariho niyo bita rinoseros mu kirundi mengo bayita inyuma rimwe izo ntizikihari ico kibanza gikingiwe kirinjiriza amahera ya leta ariko si ku rugero rushimishije umuyobozi wa parake ya ruvubu aribwo ruhongore kama ati abarundi ntibarijukira kuratira ijisho ubutunzi kama bw'igihugu cyabo turaronka abava bava mu bihugu byo hanze abava hano indani nubwo tubona neza yuko aha mu gihugu cacu abakunda kuza kuraba gutembera muri uru ruhongore si benshi cyane haracakenewe inyigisho kugira ngo baze kwirabira ubutunzi igihugu cyacu gifise hari habayeho igabanuka ry'abatembera parike cyane cyane bivanye n'ibihe igihugu cyari giciyemwo nko mu myaka iheze igihe hari imigumuko twabonye twabonye neza ko hari abantu bitigiri cy'abatembera bari bagabanutse mugabo uko ibihe byaza biratera biteza umutekano wiyongera twabonye neza ko hari abantu ibitigiri byagenda biza biriyongera byiyongera buke buke uyu mutama ajejwe gutembereza ingenzi amenyesha ko ari ikintu leta ikwiye gukora cotuma uruhongore kama rwa ruvubu rusubirana iteka rwahorana twasaba rero na leta uyibwire yuko mu bintu byo kuratira ingenzi bazane nko bishasha bateragire aha mu rwanda biriyo mu karere tanzania biriyo muri kongo birahari cyane n'ahandi nk'akarorero iby'ingenzi zikunda umusumbaremba ya antilope chevale yagenda yitwa ipotrage nkoronko imparage niyo zebre mbere na ya nyimarimwe rinoseros ibyo nabyo ntibyoshoboka hakiri uruhigi kuko ntibozana ibyo gutera amacumu n'umuyobozi umuyobozi w'uruhongore arafise ico asaba leta cofasha rukinjiriza igihugu gusumba ahandi mu bindi bihugu usanga nko ku mayeroporo usanga bacishaho ibintu bijyanye n'ibinyabuzima bakerekana ubutunzi buri mu gihugu mugabo twe turabona neza ko hano ivyo bikibuze hano mu gihugu cy'iwacu hamwe bo bidufasha ivyo bika- bika- abantu abantu bakamenya ivyo dufise kuko mubu hari nk'ubu naho usanga ari n'umurundi atemera neza yuko twaba dufise imboga aha mu gihugu iwacu ivyo rero biracakenewe nuko biza biraca ahantu haboneka atembera akabona neza yuko hariho ubutunzi nk'ubwo twaba dufise uruhongore kama rwa ruvubu rwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani ku itegeko ry'umukuru w'igihugu w'ico gihe yohani batista bagaza imiryango iharurwa ku bihumbi bitatu yarakuwe muri ico gice ihabwa amatongo ku nkengera z'uruhongore iryo tegeko rimaze gusohoka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze urakoze noneho rero tugume ku bidukikije na fidel natwane nsabimana we ari mu rutana leta y'u burundi yatangiye umugambi wo ku wa kane wa buri cyumweru ari umunsi wahariwe gukingira ibidukikije mu gihugu ariko nyine ni mu ntara ya gitega murambabarira hagati mu burundi ibidukikije biracyageraniye cyane cyane cyane aho bacukura amabuye yo kubakisha imicanga n'amagaraviye ni inkuru rero y'umunyamakuru wacu fideli antoine nsabimana ari muri gitega ku mutumba wa rutonde agacimbira ibirohe ni ku nkengera z'igisagara ca gitega niho abenshi mu begeranya bimwe mu bikoresho nkenerwa mu kubaka bakorera ivyo bikoresho bigizwe n'amabuye umucanga n'igaraviye bimba ku misozi bigatuma basiga ibihomoka birebire ku buryo abavyinjira bisa no kwiroha aho twagendeye abimba ivyo bikoresho ahitwa mu birohe abimba babwiye ijwi rya amerika ko ivyo bihomoka bikunda kubatera amasanganya hakagira abakomereka rimwe na rimwe bakanapfa abo bakora ako kazi bavuga ko ari vyo bibatunze ku buryo bemera gusheta ubuzima bwabo bakinjira kwimba muri ivyo bimanga aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika akazi ukoramo niko kakwica wowe utinye ngo ngo cyava kibomboka uyu urajayo ugende kije kikaza rero kigusiga hari abamaze gukomereka muri kano kazi aka kazi nyine barakomereka Eh, barakomereka ni akazi katagira intoze y'uruguma ntibibaho kaguma ari akazi agahanuzi y'ubuzima ntubihaba bye ntubitinya oya urabyemera yene ukazoharaba nyene nyene ukuntu ukora eh, barakomereka uravye na nk'iyi misozi ya dishe bigukubise eh, urahwera Mhm.
ibisozo birashobora kuzabyatobomokera ko umuntu akimenye urashobora kuyihonda no kuyihondanya none urayibona yuko ari hatari dukora akazi ntakanyene nta kandi dufise hariho n'ugwapfuriye arapfa turamufura baja kumuhamba shika porogaramu nyine ukihonda shika umusozi uriko urayo umusozi ugahenuka aho hose urumva n'ikibazo mugakomereka kenshi na kenshi aho aho waba wafuriye nyene mugabo baga- bakarokoka jean marie hatungimana umugenduzi w'amashamba n'ibidukikije mu ntara ya gitega aremeza ko ico kibazo kizwi aranatubwira ico bagiye gukora nka twebwe duhagariki- duhagarariye ikigo bepe mu ntara ya gitega turafise ibibazo binini bijanye n'abantu bimba amabuye ibirohe hari ibinogo biteye ubwoba cyane uravye n'amazu ahari twaragerageje rero turumvisha abantu bakura amabuye yuko mu bisanzwe kwimba amabuye dutegezwa kuraba ingene tuho gufata ico twokwita site imwe tukayikorerako kugira ngo iyo site bayikoreyeko imbere yo batandukira ahandi tubanze tuyisubize uko yategeza kumera uko yategeza kumera ni uko twozibira rya binogo byose byaba bimvye mugabo urabona ko gushika ubu ico kibazo catunaniye gose kuko uravye aho mu birohe uravye igisagara uravye ahizege hanamiye igisagara ubu batandukiye n'ahandi iyo oye muri makebuko ni ikibazo kinini gose imbere novuga yuko abajeje intwari dukwiye guhagurukira icarimwe kugira turabe ingene twotorera umuti ico kibazo c'abantu bimba amabuye ivyo biruko mu gihe umushikiranganji arabi vy'intwaro yo hagati pascal barandagiye aherutse kumenyesha ko umunsi wa kane wa burindwi uzoba wahariwe gukingira ibidukikije pascal barandagiye yabivugiye mu nama yagirije abasitanteri b'amakomine yose agize uburundi kuri uno wa gatanu mu gisagara ca gitega kuri uwo munsi wahariwe ibidukikije twavuze yuko uzoba ku munsi wa kane buri munsi wa kane wo mu ndwi aho abenegihugu basabwa umwe wese nk'uko vyanditse mu itegeko nshikiranganji ribigenga umwe wese guca imikobeko iwe mu ndimo canke kuhatera ibiti aha abajejwe intwari bafise ubuhara ntange kuva hasi gushika hejuru basabwe kugenzura ko ico gikorwa citabwe mu ndimo ni ukuvuga ko basabwe kuraba ko atawisamaje ngo aje gukora ibindi bikorwa eh, bitandukanye n'uwo murimo ni ukuvuga nko kuja kurima ahandi mu myonga ahandi canke dushobore eh, gukora ibikorwa by'ukuri bihujanye ni- n'iyo ntumbero kuko twasanze kuba turiko turakora uburimyi indimi zizaciyemo imikobeko no munsi twe dutakaza umwanya abastaneri bari bitavye iyo nama bagiye bemeye ko bagiye gukurikirana ibi- ibijanye n'uwo munsi wo gukingira ibidukikije igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika nakomeje kuvuga mu rutana mu rutana niho rero kira itujyanye muri iyi ntara yo mu majyepfo y'u Burundi abagabo n'abasore bipimisha umugero wa sida ku- ntabwo bipimisha umugero wa sida ku rugero rungana n'urw'abigeme n'abakenyezi aho rero mu rutana umunyamakuru wacu jean claude nshimirimana araduha ibindi kubw'ibitigiri dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Rutana abantu ibihumbi mirongo ine n'amajana icenda n'umunani nibo bipimishije umugera wa sida ku mavuriro n'ibitaro bitandukanye muri iyo ntara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abakenyezi n'abigeme bafise kuva ku myaka cumi n'itanu n'iyirenga bipimishije ni ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana umunani na mirongo icenda n'icenda abagabo nabo bangana ibihumbi cumi n'amajana indwi na mirongo itanu na batatu muganga marke ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi ya rutana aratanga imvo zituma abakenyezi bipimisha umugera wa sida aribo benshi gusumba abagabo aha mu ntara yacu ya rutana turiko turaraba abagabo ntibakunze kwitaba cyane abayitaba akamo cyane ni abafasoni rimwe na rimwe kubera aribo bibungenga baba bafise impuhwe y'umwana bibungenza abafasoni nibo bitaba cyane gusumba abantu b'abagabo ariko ubu twaratanguye guhimiriza kugira ngo umupfasoni yibungenze iyo aje kwa muganga umushingantahe wiwe amuherekeze maze bose tubasuzume kuko bishobora gushika ugasanga nko mu muryango hariho umwe aragwaye uwundi arakomeye navyo biba vyiza iyo bimenyekanye kuko tuca tubigisha ingene bakwiye kwigenza mu gihe dusanze mu muryango umugore n'umugabo harimo umwe gwaye uwundi akomeye no mu rwaruka abigeme bipimisha umugera wa sida basumba abahungu uwo muganga niwe abandanya abimenyesha n'ugwaruka nago nyene ruragerageza kwitaba na cyane cyane abageze mu bihe byo gushinga ingo zabo ariko no mu gihe twagize ivyo biteramo twigisha ugwaruka akamaro ko kuyipimisha no kumenya uko amagara yabo ameze nabo nyene baritaba mugabo turavye igitsina gore kiritaba gusumba igitsina gabo uretse amavuriro asanzwe aberako igikorwa co gupima umugera wa sida abajejwe amagara y'abantu barasanga abantu ku kivi mu turere bikeka ko hashobora kuba hari abagendana umugera wa sida benshi bakabigisha bakanagira ko bapima abavyifuje umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya rutana yavyiganiye ijwi rya amerika twifuza ko ibice mirongo icenda ku ijana vy'abantu bagendana umugera wa sida bobimenya ari naco gituma rero tuca turaba aho twiyumvira ko twosanga hari abantu benshi bagendana umugera wa sida batabizi aho rero tuca turaba nk'ahantu hakunda gukoranira abantu benshi ku marigara nko mu mabohero canke mu makambi y'impunzi canke mbere aha mu ntara yacu ya rutana kubera hari ishirahamwe rya susumo nko mu gihe co kwimbura igikaju naho nyene turashobora gutunganya amasekeza yo gupima umugera wa sida muri ivyo bibanza hakoranira abantu benshi kandi bashobora kuba harimwo abagendana umugera wa sida turateguza ko abaganga n'abajejwe amagara y'abantu bazoshika aho hantu tugatangura tugatanga inyigisho hanyuma tukaba twabitunganije ku buryo uwumvise akeneye kugenda yipimishije aca agenda yipimishirije aho nyene n'inyishu bakaca bagenda bazironse igipimo cyonyene nico gishobora kwerekana ko umuntu akomeye canke ko yanduye umugera wa sida kameya deo umukukuruke mu gisirikare aserukira mu ntara ya rutana ihuriro ry'abagendana umugera wa sida rbp plus mu mpfunyapfunyo y'igifaransa yitangako akarorero nagiye kwipimisha ntanguye kubona ko nataye ibiro sigaye fise ibiro biri hagati ya mirongo itanu mirongo itandatu ariko narigeze kuba fise ibiro mirongo irindwi n'umunani gutyonye rero ico gihe nari ntanguye kugira amakenga gusa ico bikoze je ntaripimisha jewe ibikorwa vyose umusirikare yakora akomeye je nari nabikora imirimo yose nta n'umwe wananira atari igipimo cagiye kubinyereka nta kindi ariko nta kimenyetso na kimwe nari bwabone muganga marke ndayiragije arongoye intara y'ubuvuzi ahanura abantu bose kwipimisha kugira ngo bamenye ingene bigenza bafatiye ku magara yabo turazi yuko abantu batari bake bamaze kumenya ingene eh, umugera wa sida wandukirwa ingene umurwayi wa sida iyo ngwara imusinzikaza kandi n'ingaruka mbi zose zishobora gukwiheka kuri iyo ngwara rero twe twohanura umwenegihugu wese yuko yo kwitura ivuriro rimwegereye kugira ngo amenye ko agendana umugera nuko atawugendana maze ace amenya ukuntu atunganya ubuzima bwiwe na cyane cyane ko mu gihe umenye ko ugendana umugera wa sida hakiri kare ushobora kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bose ariko mu gihe ugendana umugera wa sida utabizi ushobora kubandanya uwuhereza n'abandi mu kibano ugasanga uriko uragirira nabi amagara y'abo mubanye amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Rutana avuga ko abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'indwi aribo basanze bagendana umugera wa sida mu bipimishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ayo makuru yemeza ko bose batanguye gufata imiti ipfupfahaza umugera wa sida jean claude nshimirimana mu Rutana ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku vyerekeye kazoza k'umugambwe w'abadasigana iprona Ukunda abantu bakunda abantu ukunda abantu bayaga amahoro kukwangwa nayo kwangana ngo ntaco bimaze ukunda abantu Yewe nkunda bayaga bashira hamwe ndakunda bavuga bavugana ukuri kuryukuri gushize gutsinda ikinyoma murantunga jewe nkunda ikiyago
ambasaderi Andre Ndayizamba iprona uko amatora agiye kuza uko umwaka wegereza w'amatora twagiye tuza tubona haba indyane canke ugusubiranamwo uravye n'ibi bibaye hasigaye atanu umwaka usigaye kugira ngo habe amatora ibi vyabatanguye kwagirizanya yuko bidatunganijwe neza mu mugambwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane imbere y'uko amatora yo bibiri na cumi na gatanu aba vyabayemwo kwicamwo imigwi mu mwaka wundi w'imbere yaho nyene uko imyaka yegereza amatora niko iprona igira ingorane zo kwicamwo imigwi
ibyo kibazo rero kubera ntari mu nzego zaho ngo menye ibyo ari byo ahanini bo bibaza aba banditse n'abagize ariko icyo ntabwo bakukubwira ibi cyane cyane mu byo bavuze nkurikiranye bafatiye ku by'amahera nibyo gutwara kunyonora ubutunzi bw'umugambi ni ikintu kibi cyane cyane cyane hari ubukene ariko nagira ndakubwire iyo ushinze umugambwe iyo ufise umugambwe uba urwanira iki uba ufise ibyiyumviro bya politiki ushingiye ko ushyira imbere porogaramu politiki yawe na ideoloji yawe ihiganwe n'iyindi migambwe kugira utsotsinde utwara igihugu urusha abatwara kuzanira ineza abanyagihugu none pozisiyonema ideologike ya iprona c'est ça plus grave nico nico kigoye ariko abarongoye iprona baravuga bati abo rero nabatanguye kubona yuko inkoni igira ibire hagira hagire gucumba baratanguye kurondera ibibanza ndakubwire niba nibarinde basarara bapfa ubusa iprona idasubije hamwe ntacyo bagwa nibagombe bihagararire bagwanira igufa ryamaze gukora nta nta kintu gisigaye nta bo mvuga yuko politiki utari claire ntacyo ushobora gushikako eh ibyo no gupfa ubusa nta pozisiyo byoba atabwenge burimo kubera yuko ubanza kwerekana aho uhagaze icyo urondera icyo urwanira icyo uzomarira igihugu ariko amatati y'imbere mu mugambwe yamaturuka hehe muri iyi akomoka kuki
amatati y'imbere mu njyewe narabikurikiranye kuva bo njyewe mvuye mvuye mu ambasaderi niho nakoreye cyane ngaha muri eh, mu nzego za iporona kuko avana nakorera hagati mu gihugu urabizi na guverineri bose nashobora ku nivyo I- izi njyane za kino gihe za nyuma ndashobora kukubwira ko zavuye mu bintu bibiri ubwa mbere hariho ijya- hariho ingorane zavuye hagati mu mugambwe abantu ba bo ibyo birashyika no mu yindi migambi icya kabiri eh, umuntu a- adakwiye kwirengagiza hari haje ikibazo cy'uko eh, i- i- itorwa rya gatatu ry'umukuru w'igihugu uko konstitusiyo yari iboshe icyo gihe iprona yasa- yari ikenewe kugira hatere imbere i- i- i- ibya- iby'amatora bisigura ko rero yuko kuraje ingene eh, abirukanywe imanza zaciwe n'ibiki leta sinokubesha leta yari bifise mu ruhara
muri iprona nivyo leta yituma ukuboko muri iprona ikava ica ku bantu Yego, ica ku bantu Eh, nico gituma eh, i- nta kubeshanya kandi i- kandi mu- muri demokarasi ndakubwire opposition ikenewe cyo kimwe n'umugambi utwara kugira demokarasi zikomere nico gituma rero abatwara muri Afrika canke ngaho iwacu bakwiye kubona ko opposition ni institution ikenewe kugira demokarasi itsimbatare kenshi rero mu- mu- muri afurika iwacu bacabona yuko uri muri opozisiyo ko ari umwanzi si umwanzi Asha- afise iyindi nzira yo guteza imbere eh, ariko kuva arusha isa n'iyigize iprona nk'umukuru w'abatutsi icyo kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mwaciye mugwa mukibona ko umenga umwe wese akwiye kukironka ko
umvira nkwereke Eh, i- i- ibyo kurwanira ubutegetsi ntabwo biri muri iprona gusa Eh, n'ahandi ho- n'ahandi biriyo no mu yindi migambwe biriyo kandi si mu si mu burundi gusa Eh, n'ahandi hose biriho rero ntibi- ntibigutangaze yuko abantu ba- ba- ba- ba- ba- barondera kurushinga kugira umwe aje imbere y'uwundi gusa eh, ni- twosaba yuko o, a- a- abaporona aho bari hose kuko ubu barasanzaye borengera eh, inyungu z'umwe bakiyumvira iby'igihugu hanyuma na leta kuko urabona imigambwe ngaha eh, iyi demokarasi y'iwacu iri kwikora atamugambwe ukomeye usigaye kiretse umugambwe uri ku butegetsi iyindi yose yarayicitsemo ibice nu- n'ubunywenywe yose rero demokarasi ntisobora gutsimbatara imigambwe itaha ariko muri muri iprona hariho amasezerano mwaramugiranira muri mu mugambwe muti niwe wagenda kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu umenye ko uzotwara imyaka mikeyi hanyuma tuzane uwundi ibyo nabyo nzi kuko nta si- si- si- ibyo ibyo kweri nta nta nta birimo.
amasezerano nta masezerano ari kugira ubu mu kugira ubu icegera cyawe cy'umukuru w'igihugu urendera ku- urinda kugira kurondererwa urinda gushigikirwa n'abantu babiri umukuru w'igihugu kuko ni watora icya kabiri ni umugambwe uvamo ibyo rero nibaza yuko kugira visi perezida avaho abo babiri barabyumvikanamo Eh, rero yuko yuko mu badasigana ha- agira ati jewe nije noja hajya nibaza ko hari ababirondeye je sindimu Eh, ariko eh, nku- ariko ahanini eh, ndabona ko hamwe leta yo- yorondera ku- gusubizaho imigambi urabona za afrodebu zarabaye nyinshi za iprona zarabaye nyinshi murantunga jewe mumiki yako uza kwanga nukuru za mukunde uza gukunda nukuru za mukunde kuko nayo kwanga nango ntacyo bimaze nkunda abantu atukwangana ntacyo bimaze nikundira abantu bakunda abandi ngakunda abayaga bashyira hamwe turiko turavuga kazoza ku mugambwe w'abadasigana iprona mu gihe atamwaka usigaye ugira ngo hatunganywe amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twariko turaraba inkomoko z'amatati yagiye agabura umugambwe w'abadasigana iprona no mu- ubu naho dutandukire kumbure ingaruka uku gucanamo muri iprona bishobora kugira amasaderi honorable andre ndayizamba ingaruka bishobora kugira ibi bintu byo gucanamo muri iprona kuri iprona ubwayo ubwa mbere kuri iyi porono ubwayo gucanamo n'ikintu kibi cyane turetse ko no mu yindi migambo atari byiza eh, iporona gucanamo bizotuma- bituma umugambi uzimi- uzimangana iporona niwo mugambwe wagwaniye kwikukira muri muri afurika iri iri mu migambwe mike yari isigaye Eh, nibaza ko eh, hasigaye uwo muri Algeria FLN ngira na iprona yari igikora eh, ikiriho Do- iyindi yose yagiye izimangana igenda rero iprona uko aba ba- abantu baza barayicanishamwe ugasanga habaye umuguyu habaye umuguriya niko iprona itera eh, igira ibibazo kandi ni ikintu kibi cyane no ku gihugu kuko iprona irafise icyo iterera kuko bo a- abantu ntibashobora guhuriza ku byimbiro bya politiki turabye nka nk'ama- nka demokarasi kugira demokarasi ize eh, mu myaka ya mirongo icyenda byagenze gute kwabaye ukwemera eh, yuko haza imigambi myinshi abantu batabyirengagije byazanywe na byazanywe na iporona kuko niyo yatwara iyo iporoni i- ikavuga iti ika- ikagera nke mu bindi bihugu byo muri afurika ntiharagera ibigitera igere nka nko- urazi ko hari ibihugu byinshi bya- bya- byanze ariko iporoni yabaye mu bihugu bya mbere mu za mirongo icyenda kwemera ko amatora y'imigambi myinshi aza mu gihugu araba Bo, niko harabaye ingorane mu mico n'ikindi kibazo ariko ariko n'urumva imigambi n'ubu iracyakora kuva icyo gihe icyo ni icya mbere icya kabiri ibi by'amacakubiri y'amoko eh, mwibuke eh, intambara ya ya ntegamarangara ibaye harabaye kwiyumvira ingene abarundi bose ubiza hamwe haraba iby'ubumwe bw'abarundi haraba na charte de l'international haraba na leta y'ubumwe ba- eh, abahutu mirongo itanu ku ijana abatutsi mirongo itanu ku ijana muri leta si ibyo yarusha gusa urumva byatanguye kera mu myaka ya za mirongo inani ibyo ni iyiporona bo haba- hariho abantu ba- baranga- baranka iporona kubera kubera hazamo tete iby'ubwoko cyangwa hazamo iki ambasaderi andre ndayizamba muri aya matati y'uno munsi ariko haravugwa bururi na muramve ntimwiyumvira ko musubiriye kandi kurondera guhungabanya umugambwe biciye mu ntara nabyo Eh, no eh, jewe kweri si- si- eh, kuvuga bururi ndamurambya ko bari kushikuza kuko eh, sinibaze yuko izi ngorane ziri- yaba yaba- yaba zari izo ntara zibiri byo inyishu yoba ibonetse Eh, sivyo re- eka kweri sivyo ndiko bavuga ko bajya bateye igikumu kuri urwandiko benshi ari abanyabururi n'abanyamuranda bariko bararondera gutanga abanyabururi bateye ko igikubu ega bajya batera igikubu uko nabyumvise ntihenze ni, ni biro executive biro executive y'umugambwe nayo ibitigira ibirangana mu ntara bo hashobora kurenga ko nk'umwe cyangwa babiri ku ntara ariko ariko ibitigira ibirangana usanga ari nka batanu ku ntara ibururi abo baba barateye igikumu kuko ndabikurikira nti- ntibaba barenga nka batatu kuko ni nka bat- bose hamwe ngira ni nka batandatu nshobora kuba nihenze ibiharuro ariko ntibirenga ibyo bisigura rero yuko ibyo uri kuravuga atari byo kweli atarutoki kandi rwa rero kandi rero jewe ndabikurikirana ndabizi uvuze ko bya bya uko kuko kuko ni abaporona turazinanye na- n'abarindani tura- turavugana cyangwa turazinanye ingene byatanguye ni- ntibyahereye i bururi oya bavuga ati bururi bavuga Oya, ati oya, muramvya na muramvya barayivuga
none mugabo uro- umukuru w'umugambi ni uw'imurambye Bo, ibyo si di icyo ki- urumva tugiye muri wanashaka ko tuvuga ku bintu bito ni ukuvuga ko bidashobora kuba birimo uruhara rwa no no no no si ntara ni ni- ni- ni- ni- ni ibibazo bikomeye biri hagati mu mugambwe umugambwe ubutwaga ukwayo visi perezida akaba ari uva muri uwo mugambwe mugabo aka- aba afise urwego ubu rero hari aho usanga visi perezida we aca atwara n'umugambwe usanga bica bitera n'induru Eh, ugasanga nk'umukuru w'umugambwe ariho ku izina ukomeye ari visi perezida ugasanga ni visi perezida akongera agatwara n'umugambwe ibyo rero birashobora kuzana n'induru ahanini naho kandi iyi porona gushika ejo bundi gusi- gushika ejo bundi eh, iprona nti yari ifise positionnement politique nziza eh, bigiye kononekara muri ino minsi ubu muri ibi by'ubu irashobora kuzokira dusozera ikiganiro birashobora gukira cyane bivuye yuko abadasigana ku neza y'igihugu basubije hamwe baka bakumvikana tugasubiza iprona agateka kayo tuka- tukerekana ico iprona igwanira igwanira iki igwanira igihugu igwanira abanyagihugu igwanira guteza imbere igihugu gusubizaho demokarasi n'ubuntu ibintu bene ibyo urakoze cyane ndagushimire honorable Am- ambassadeur andre ndayizamba wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze cyane murakoze kuntumira
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye cyane kwa nyaburunga niyo ishoje iyi gahunda y'iminota mirongo itatu twari tumaranye mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama